kun sagalee ameerikaati sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo jalqabeera kunoo. fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaaf televezyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa waashinteenii diisiirraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii waxabajjii 26 bara 2024 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo waxabajjii 19 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu bafqaaduu boroodaati qophii keenya galgala kanaa keessatti paarlamaan itoophiyaa. seera itti fayyadama lafa dhuunfaatii fi hawaasaa ilaallatu raggaasisuu isaa hirmaattonni gumii nageenyaa naannoo amaaraa keessatti magaala baahirdaar keessatti taasifamaa turanii namoottan sababa nageenyaatiin walqabatee hidhamanii akka dhiikamanu ibsa baasaniin gaafachuu isaanii magaalli naayiroobii har'aa tasgabbooftee ooluuse akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee dhimmoottan gabaasaalee dhimmoottan adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin turtan isin affeera amma gara oduutti darbina tujube.
Akka mooltan hordoftoota keenya oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an tuujubee horaati. Faayidaa uummataaf jecha qabiyyee lafaa kan itti gadhiisamu hirpha kaffaluu fi kanneen lafa isaaniirraa ka'an deebisanii mirga of ijaaruu kan murteessu labsiin fooyyessu mana maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaan raggaasisame. Labsiin sun hirpha baasuu gama laaleen mootummaa federaalaarraa gara bulchiinsa naannoleef magaalaaleetti dabarsuu dabalate jijjiirama dhimma murteessuu waliin wal qabate illee baasee jira kunis miseensota mana maree bakka bu'ootaa biraa gaaffii kaasiseera labsiin kun waggoota shan dura labsii lakkoofsa 1161 muraa 2011n fooyyeffamni kan irratti taasisame yoo ta'u kibxata kaleessaa waxabajjii 18 bara 2016 mana maree bakka bu'ootaatiin sagaleerra jireessaan raggaasifame. kanneen misoomaaf jecha lafa isaaniirraa kaafamaniif hirpha baafamu waliin walqabatee ijaarsa misooma bu'uuraa mootummaa federaalaan raawwatamaniif ijaarsa tajaajila hawaasummaa irratti dhiibbaa inni uumuuf yeroo gubatu hambisuuf yaadamee kataasisame labsiin fooyyessuu kun itti gaafatama hirpha baasuu qaamotii bulchiinsawwan naannoof kan magaalaaleetti dabarsee jira qabiyyeen lafaa akka gadhiisamu kan ta'e hojii misooma bu'uura mootummaa federaalaan raawwatamuu fi babal'isuu tajaajila hawaasummaaf yoo ta'u. hojichi kan keessatti geggeessamu aanaa yookaan bulchiinsi magaalaa hirpha abbootii qabeenyaaf baafamu kan qabeenyaa deggersa namoota misoomaaf jecha kaafamaniif beenyaa miidhaa dinagdee hariiroon hawaasummaa adda cituu miidhaa qorqalbiif baasii ba'u baasuudhaaf dirqamni akka irra jiru murtaa'eera wuxinee fooyyeffama labsii kanaa kanneen qopheessan koree dhaabbataa mana maree keessaa tokko ka ta'e. koree bu'uura misooma magaalaaf dhimmootii geejjibaaf dura teessuu kan ta'an aadde shaawit shaankaa naannoleen deggirsa mootummaa federaalaa biraa argataniif galii ofii isaaniitti dabalee hirpha kana baasuuf bajatii yaada keessa galche akka qabamuufis tuqaniiru fooyyeffamni kun labsii kanaan duraarra ka ture abbootii qabeenyaaf seerawwan fayyadan kan duubatti deebisuuf dhimmootii hirpha baasuu gara naannoleetti naannessuun dhiittaa mirga namaa dhaqqabsiisa jechuudhaan daayirektarri kutaa mirgootaa kan koomishina mirga namaa itiyoophiyaaf mirga hawaasaa dr biraayitmaan gabra mikaa'el dubbataniiru jedha gabaasii keenadi abaata finfinneerraa erge.
hirmaattonni gumii nageenyaa naannoo amaaraa keessatti taasifame hoggantoota siyaasaa gaazexeessota beektotaa fi namoottan adda addaa rakkina nageenyaa naannicha keessa jiruun walqabatee hidhamanii jiran akka hiikamanu ibsa waloodhaan baasan keessatti gaafatanii jiru. walgayii guyyaa lamaa fi magaala baahirdaar keessatti taasifame irratti namoottan hirmaatanii ibsi waloodhaan baasan kun akka jedhetti tarkaanfiin namoottan kana mana hidhaatii hiikuu sochii naannicha keessatti nageenya buusuudhaaf gochamaa jiru kan gargaaruudha jedheera waa'ee hidhamtoota hiikuu irratti namoottan walgayii kanarratti hirmaatanii fi mootummaa naannichaa gidduutti waliigalteen jiraachuu isaa irratti wanti ifatti ibsame. hojjetamee hin jiru. Naannoo Amaaraatti daayirikteera koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'an Dooktar Alem Mihirate ibsi akkanaa gaaffii koomishinichi dhiyeessaa ture kan koomishinichi dhiyeessaa ture kan wal simatudha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Yommuu gara hoduu biraatti darbin immoo humnoonni nageenyaa erga mormitoota magaala keeniyaa keessatti naayiroobii keessatti taasifamaa jiru tamsaasanii booda magaalattiin tasgabbootee akka jirtu ibsamaa jira. Tujubee horaa gabaasa kanaaf.
mormitoonni daballii dilaalaa morman paarlaamaa biyyatti erga weeraranii guyyaa tokko booda loltoonniif poolisoonni roobii har'aa daandii gurguddoo keeniyaa irratti bobba'aniiru kibxata kaleessaa yoo xiqqaate namoonni ja'a yoo ajjeefaman kanneen dhibba tokko ol ta'an madaa'aniiru mormitoonni naayiroobii keessaa gamoo paarlaamaa gartokkee yoo guban poolisiin immoo hiriirtota bittimsuuf jecha dhukaasa deebii kennee jira. pireezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruuttoo kibxata galgala haasaa televiziyoonaa irratti dhiyaachuun dhageessisaniin gocha mormitootaa kana ganiinsa biyyaatiin nageenya biyyaa yaaddoo keessa kabuusuu jechuun balaaleffatan yakkamtoonni hiriira nagaa fakkeessanii uummata bakka bu'oota isaaniif dhaabbilee heera mootummaa keenya jalatti hundeeffaman irratti shororkeessummaa oofuuf yaaluun kan yaadamu miti jedhan ruuttoon namoota siyaasaa kamiinuu ni adamsina jechuudhaan mormitoonni sun dhaadachaa turan. seera tumtoonni nagaadhaan bilisa sana keessaa bahaniiru ibiddi qabates boodarra dhaamee jira dubbiimaan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan antooniyoo guutareesh steefan juujaariik hokkara sana ilaalchisee yaaddoo qaban ibsanii kanneen hiriira mormii keeniyaa kana keessatti du'aniif madaa'an ilaalchisuun rifachuu isaanii dubbatan muummichi barreessaan kun humnoonni nagaa eegsisan hiriirtota irratti humna hammaa ba'aa gargaaramuurraa akka of qusatan gaafachuu isaanii juujaariik dubbataniiru. ambaasaaddaroonni biyyoota kudha sadii miidhaaf lubbuu namaa badee ilaalchisee gaddatti dhagahame ibsanii qaamni martinuu ennaa hiriirri geggeessamu akka of eeggatan gaafataniiru aangawaan yuunaayitid isteetsi vof ibsa kennaniin haala naayiroobii keessatti dhiyeenyaan to'achaa jirra yuunaayitid isteetsi tasgabbiin akka jiraatu gaafatti hokkara bifa kamiyyuu ni balaaleffannaa jedhan seera tumtoonni dilaalli akka ol ka'u sagalee 195 fi 6 raggaasisaniiru seera ta'e mallattaa'uuf gara pireezidaanti ruutootti ergamee jira hiriirri walfakkaataan ka seera kana mormu kibxata kaleessaa magaalaalee moombaasaa kissummuuf naayivaashaatti geggeessamee jira.
Hayyee ammas waa'ee dhuma keeniyaa keessa jirra poolisiin keeniyaa gareen jalqabaa warri gara haayitiitti ergamanuu achi ga'anii jiru. dura dhaabbannaan mana murtiitii fi haalli nageenyaatiin kan ka'e kan boodatti harkifatee turedha poolisii kan achitti bobbaasuun oduu kanas tujubee harkaa qaba dabalataan.
poolisiin keeniyaa yeroo ammaa hookara kashlabbootaatti duuluuf akka qaama gurmuu nageenya biyyoota hedduu ka tokkummaa mootummootaan deeggaramuutti magaalaa galma mootummaa heetii poort awo piriinsitti argama gareen poolisii jalqabaa kibxata kaleessaa gamas dhaqqabe. Baatii adoolessa darbee keeniyaan haleellaa heetii keessaa ittisuuf humnootii sadarkaa addunyaa hoogganuuf gaafattee turte magaalaa guddoo biyyattii irra jireessa yakkamtoonni ka to'atan yoo ta'u ajjeechaa nama ukkaamsuuf hookara saalarratti hundaa'etu keessatti babal'atee jira pireezidaantiin yuunaayitid isteetsi joo baayiden ibsa kennaniin akka jedhanitti ergamni kun heetiidhaaf gara bulchiinsa dimookiraatawaatti akka deebituuf carraa gaarii kennaaf dura dhaabbannaan mana murtiif haalli nageenya heetii gada deemaa deemuun. humni poolisii gamas dhaqqabuu boodatti harkifachiisee jira baayiden akka jedhanitti aangawoota waraanaaf deeggarsa maallaqaa kanneen gumaachan biyyoota hedduu nan galateeffadha ergama kanaaf keeniyaadhaan ka durfamuuf beeniin jamaayikaa bahamas beeliis barbaadoos antiiguaaf barbuudaa baangilaadesh aljeeriyaa kaanadaa faransaay jarmanii tiriinidaadiif tobaagoo turkii yuukeef ispeeniin maqaa dha'aniiru. yuunaayitid isteetsi adda durummaadhaan doolaara miliyoona dhibba sadii akkasumas meeshaa waraanaa ergama kanaaf ta'u kan doolaara miliyoona jaatama ta'u gumaachiteetti jedhan.
dhuma oduu irrattis hundeessaan wiikiliiks juuliyaan aasaanjii falmii seeraa yuunaayitid isteetsi keessaa erga xumuree booda gara awustiraaliyaatti deebi'ee jira kunoo oduun kunis.
hundeessaan wiikiliiks juuliyaan assaañ iccitii waraanaa yuunaayitid isteetsi argachuudhaan maxxansuusaa erga amanee sa'aatii muraasa booda xayyaara chaartaraa koruudhaan gara biyya ofii awustiraaliyaatti deebi'ee jira assaañ xayyaara kana ennaa koru harka mirgaasaa aboottifatee innaan olkaasu deeggartoonni isaa buufata xayyaaraa kaneebraa fagoorra dhaabbatanii gammachuu isaanii ibsaniiruufi waliigalteen ministeera haqaa waliin taasifame seenaa seeraa yeroo dheeraa ture xumure assaañ roobii mana murtii konyaa magaalaa guddoo odola kaabaa maariyaanaa saayipin keessatti oliyyannoo innaa dhiheeffatu haala baay'ee hin baratamneef haala ajaa'ibaa ta'een adeemsi seeraa kun xumuramee jedha oduun assosheetid pirees irraa argame assaañ iraaqiif afgaanistaan keessatti badii waraanaa yuunaayitid isteetsi katarreessu galmeelee waraanaa dhibbaan lakkaawamaniif ergaa barreeffamaa dippiloomaatota gidduu of keessaa qabu maxxansuudhaan himatame hojiiwwansaa falmitoota mirga pireesii biraa deeggarsa guddaa kan argate yoo ta'u kunis gochaalee waraanaa silaa dhokatanii hafan saaxiluusaa ajaa'ibsiifatanii balaa inni gaazexeessummaa irratti qabullee akeekkachiisaniiru galmee wiikiiliksiin maxxanfame keessaa tokko bara 2007 keessa heelikooptarri waraanaa yuunaayitid isteetsi kajabanaa haleellaa baagdaad keessatti geggeesseen gaazexeessota rooyiters lama dabalatee namoota 11 ajjeesuusaa viidiyoo mul'isu ture. assaañ mana murtii keessa innaa ture huccuu uffateen innaa gadi ba'u daandiirra dhaabbatanii eegaanii ka turan haadha warraasaa isteellaa assaanyiif abbaasaa joon shiipton haammachuun harka fuudhe innaa gara biyya ofiitti balali'ullee awustiraaliyaatti ambaasaaddara yuunaayitid isteetsi keevin raagiif koomishinara olaanaa uk isteefaanos ismis kan waliin turan yoo ta'u aangawoonni lamaan akka inni walaba ba'uuf londoniif waashingtan waliin marii geggeessamu gargaaraniiru. muummichi ministeeraa antoonii albaanes paarlaamaa biyya isaaniif ibsa kennaniin assaanji ameerikaatti dabarfamee kennamuudhaan waggoota shan mana hidhaa keessa ture hiikamuunsaa of eeggannoo obsaaf murannoo mootummaa isaaniin akka ta'e dubbatan.
ayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa erga hokkora soomaaliyaa keessa jiru baqatee mooraa baqattootaa keeniyaatti argamu dadaabiin seenee booda mahammad maataanii qormaata hedduu mooraa baqattootaa keessatti babal'achaa deemaa jiru keessa darbee jira yeroo ammaa dargaggoota baqataa ta'anii mooraa baqattootaa keessa jiranuuf beeksisuudhaaf. barumsa diijitaalaa kennaafii jira gabaasni gabaasaan voa ahmad hussein buqqaatota kana haasofsiisuudhaan qindeesse ittaanee isinii dhiyaata waliin haa caqasnu kunooti.
namni waggaa soddomaa mohammad maataanii asii mooraa baqattootaa kakuma keeniyaa keessatti argamuu fi dagahaalee jedhamee beekamu keessatti baqattoonni dargaggeeyyiin akka beekumsa dijitaalaa argatanii of gargaaran barsiisaa jira. Beekumsi inni barsiisaa jirus akka carraa gaarii dargaggoota sanaaf uumu abdii qaba.
Waa'ee koompitaraa sadarkaa bu'uuraa fi sadarkaa olaanaa akkasumas ogummaawwan biroo kanneen akka toora marsariitiin hojii dhuunfaa hojjechuu odeeffannoota galmeessuu marsariitii uumuu fi tolchuu barsiisuun dargaggoonni baqattootaa hojii toora marsariitiin akka argatan gargaarutti jirra.
Maatiiwwan maataanii Soomaaliyaa irraa baqatanii gara mooraa kanaatti kan seenanii bara kuma lamaa fi tokko yommuu sana inni mucaa waggaa torbaa ture. jalqaba waan harkaan hojjetanu jalqabe boodarra barumsa beekumsa diijitaalaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin deeggaramu irratti hirmaachuudhaaf galmaa'e. amma kunoo wanti inni barate deebisee immoo barsiisaa jiru akka dargaggoonni baqattoonni sochiiwwan isaan miidhan irraa of eeguu danda'an taasisee jira.
dargaggoonni mooraa baqattootaa keessa jiran qoricha sammuu nama hadoochuu fi hojiiwwan biroo nageenyaa fi tasgabbii balaadhaaf saaxilan irratti akka hin hirmaanne gargaaruuf sochii kanan jalqabe baqattoonni hojii hin qaban taanaan sochiiwwan miidhaa qaban irratti hirmaachuu malu kanaaf isaan humneessuuf murteessine.
barattoonni torban keessatti barnoota adda addaa kutaawwan adda addaa keessatti. barachuu danda'u abdurramaan haasanii barattoota kana keessaa isa tokko sagantichi akka bu'aa isaaf buusee dubbata.
beekumsa dijitaalaa kan akka hojii ofii toora marsariitiin hojjechuu sooftiweerii fi hojiiwwan koompitaraa biroo baranne sunis akka ani karaa marsariitiin waa hojjedhee waan ittiin jiraadhu argadhu na gargaareera bu'aa baay'ee irraa arganneerra.
Maataan yeroo ammaa barattoota mooraa baqattootaa keessa jiranu torbaatamaa olii fi barumsa laachaa jira. Saganticha babal'isuudhaafis ni barbaada. haa ta'u immoo malee rakkinaawwan jiran tokko tokko furuudhaa fi akka gargaarsi isa barbaachisu dubbata.
Caqabadaha na hasto waxaa waaye kompiitarihii oo oldi naga eh oo aadna u shaqaynaynin.
Rakkoowwan tokko tokko nu qunnaman kompiitaroonni nuti itti fayyadamnu moofaa ta'uu isaanii fi tajaajilli intarneetii dadhabaa ta'uu isaati. Garuu immoo gargaarsa argachaa jirra. Teekinooloojii diijitaalaa jijjiiramaa jiru waliin akka wal simuuf meeshaawwan babal'isuunii fi fooyyessuun akka danda'amu abdii qabna.
Akka gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti biyyi keeniyaa baqattoota kuma dhibba shan keessummeessaa jirti. Harki caalaan isaanii kanneen Soomaaliyaadhaa fi Sudaan kibbaarraa garasitti baqatanidha. bara kuma lamaa fi digdamii tokko mootummaan keeniyaa ida'amuu diinagdeetii fi hawaasummaa baqattoota biyyattii keessa jiranuu haalaan fooyyessuu danda'u baase barattoonni barumsa kana argatanii kan akka muhammad maataanii beekumsi isaan horatanii fuulduratti akka carraa gaarii uumuu fi abdii akka qaban ibsa gabaasni ahmed huseenii keeniyaarraa voa'dhaaf erga kun.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu dimokiraasiidha. Ammas gara Keeniyaatti deebinaa. Keeniyaatti labsii dabalii gibiraa bara 2024 mootummaan baase mormuudhaan hiriirri guutummaa biyyattii keessatti guyyaa lammaffaadhaaf taasifame qibxata kaleessaa taasifamaa oole. lubbuu namootaa darbuudhaaf sababa ta'ee jira hiriira mormii kana keessatti kan hirmatan caalaan isaanii dargaggoota haalli rakkoo nageenyaa hiriirri kun uume baqattoota keeniyaa keessa jiran irratti maal uumee jira jechuudhaan mitikkuu fiqaadu namoottan lama keeniyaa irraa na haasofsiisee jira ittaan isinii dhiyaata.
keeniyaatti labsii daballii gibira bara 2024 mootummaan taasise jedhe mormuun guutummaa biyyattii keessatti kibxata kaleessaa guyyaa lammaffaaf hiriirri kan gaggeeffame yommuu ta'u guyyuma kibxata kaleessaa kana paarlaamaan biyyattii daballii gibira kanaa irratti mari'achaa yeroo turanitti namoonni hiriira mormii kanaaf ba'an galma paarlaamaatti seenuun addaan bittimsaniiru humnoonni nageenyaa tarkaanfii fudhataniinis namoonni dhibba tokko ol madaa'uun kanneen ja'a ta'an akka ajjeefaman immoo amnesty internaashinaal gabaase. pirezidaantiin biyyattii wiiliyaam ruuttoo ibsa kennaniin namoonni yakkamtoota ta'an gaafficha karaarra jallisaniiru jedhanii loltoonni biyyattii jeequmsa uumamee jiru kana akka tasgabbeessaniif bobbaafamuu kibxata kaleessaa galgala ibsa kennan keessatti ifoomsaniiru pirezidaantiin keeniyaa duraanii uhuruu keeniyaata immoo ibsa barreeffamaan fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti maxxansaniin balaa uumameef gaddatti dhaga'ame ibsatanii hooggantoonni biyyattii gaaffii uummataa akka dhaggeeffataniif waamicha taasisaniiru ibsa isaanii keessattis uummata dhaggeeffatu. dhaggeeffachuun filannoo osoo hin taane dirqama heerri biyya keenyaa kenne bu'uura falaasama dimokiraasiitis jedhan kana malees hooggantoonni asii gadi uummatatti dubbachuu osoo hin taane uummata waliin dubbachuu qabus jedhaniiru haalli guyyaa kaleessaa magaalaa naayiroobii keessa ture maal fakkaata ture jechuun obbo gammachiisaa bafiqaaduu kan baqattummaan keeniyaa jiran gaafannee guyyaa kaleessaa hiriirri guddaanii fi jeequmsi guutummaa biyyattii keessa akka ture naaf ibsanii namoota baqattummaan keeniyaa keessa jirruufis yaaddoo guddaadhaa jedhu.
mootummaan biyya kanaa rakkoo nageenyaa olaanaatu biyya kana mudachuudhaaf deema yaaddoo jedhus ibsaniiru. So haalli jiru kana fakkaata. Egaa kun immoo namoota akka baqaadhaan dhumnee akka baqataa taanee biyya kana keessa jiraannu rakkoon mudachuu hin hafu biyyattiin rakkoo keessa galte jechuun namni biyya keessa jiraatus rakkooma keessa gala jechuudha. Ammaaf garuu garatti waan kun deemu kana sana jennee wanti. Dhibbaa dhibbatti tilmaamnee dubbannu hin jiru garuu yaaddoon akkuma jirutti jira jechuudha.
Namni biraan baqattummaan keeniyaa magaalaa naayiroobii keessa jiraatan obbo Umar Ahimad yaada nuuf kennaniin jeequmsoonni akkanaa jireenya namoota baqattootaa durumaanuu rakkoo keessa jiru daran itti hammeessaa jedhu.
Namoonni keenya akka baqataatti tokko tokko namni dalagaa dhuunfaa ofii dalagatullee jira warri soofee qabu. warra gartee karaa irratti illee waa dalagatantu jira. Yeroo akkanaa kun jiru nama saamutu argamaa. Dalagaan kunillee nagartee sodaa fi namni walitti gadi ba'uu dhabuun malaa. Kanaaf namni harka irraa gara afneetitti waa hin galatu kun agartee miidhaa guddaa argata. Akka dureessan namni keenya alarraa namni gargaaree hin jiraatu irra hedduun namaa ofii waa dalagataa jiraata ammaan tana. Warroota akkanaa kanarratti dhiibbaa guddaa geessa ammaan tanatti namni haa ta'u kun bishaan marfatee itti gurguratee jiraata kun karaarra waa hafateetti jiraata. Nam tokko tokko suuqiillee warroonni agartee Kan namaaf dalagantu jira, kan ofiif dalagatantu jira. Yeroo hiriirri akkanaa jeequmsi akkanaa keenyaa keessatti deemu irra hedduun namni ni saamamallee dalagaa namallee dalagu dalagaan abboonni illee dalagaa kan keessa hir'isuu danda'a. Maaliif dalagaan hin arge hin jiru yeroo akkanaa kanatti duraa dalagaan hin jiru. Maanta akkuma addunyaatti waliigalatti ikoonomiin bakkuma hundaa addunyaa guutuutu bu'aa haa ta'u. Keenyaan kun ammoo irra jabaadha yeroo kanatti. Jireen isaa qaaliidha.
Obbo Gammachiisaan rakkoo nageenyaa guyyaa kibxata kaleessaa magaalaa Naayiroobii keessa tureen miidhaan baqattoota Oromoorra ga'uu waan hin dhaga'e hin jiru jedhanii garuu biyyattiin rakkoo keessa galaa deemti taanaan baqattoota akka kiyyaaf yaaddoo guddaadhaa jedhu.
Eeyyeedha miidhaan lafa rakkoonni hamaan mudatee saamichi jiru. Ajjechaan jiruutti rakkoonni nama kamiyyuu mudachuu danda'a sana ammaa fi. Namoota keenya baqataa ta'an rakkoon mudate hin dhageenye saamichi tureeraa fakkeenyaaf bakka Gidooraay foortii faayiv bakka jedhamutti amma galgala halkaniitu dhukaasatu ture. Naannoo sanattis namoonni ajjeefaman jiru jedhama. Garuu akka walii iyyaafata jirrutti namni keenya akka baqataatti biyya kana jiran keessaa namni waa ta'e hin jiru.
Haalli har'a magaalaa Naayiroobii keessatti mul'atu tasgabbaadha kan jedhan obbo Umar garuu immoo waan dhaabbatu hin fakkaatu jechuun ibsu.
Sochiin ammaa haalli isaa har'a yoo ilaalle xiqqoo tasgabbaa fakkaataa ta'u sochiin dargaggoota irraa ka'u kun yoo adeemsa dura biyya keenyarraa kan fudhannu taate zamana qeerroo sanitti waan ta'e ni beekna. Sochiin dargaggeessa irraa ka'e kun waan dhaabatu hin fakkaatu ammoo akka waliigala keenyaatitti yookaan magaalaa guddittii Naayiroobii qofa osoo hin taane waliigala magaalaa isaanii hedduu irratti hiriirri kun ka deemaa ture. Gaafiin isaanii agartee gaafii qaala'insa jireenyaa osoo hin taane faayinaansii biilii mootummaan agartee bira uummata irratti dabale kana bu'aan mormuun ba'anii. Gaafuma gara laafaan ammoo deebisuu danda'ani gaafii mirgaa uummanni gaafatte xiqqoo mootummaallee gara isaatiin ukkaamtu fakkaatti. Haala saniin namni aariin ka aariin dargaggeessi yoo aare dallanee waa hedduu babal'eessaa akkasitti jeequmsatti jijjiirame. Gaafiin duraa karama nagaatiin hiriira karaa nagaa gaafima. Sirrii ture ammoo deebi'ee gara jeequmsaatti illee jijjiirame.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha nagaan.
Dhimmi mormii keeniyaa kan ilaallate dhimma mormii keeniyaa kana keessa kan ilaallateen gabaasni har'a bahee akka jedhutti pirezidaantiin keeniyaa wiiliyaam ruutoo seera gibira mormii kaase sana akka hin mallatteessine beeksisanii jiru. Seerri mootummaa biyyattii keessatti du'a namoottan 22 fi sababa ta'e suni paarlamaa biyyattiitiin kan raggaasifame sagalee 195 deeggara argate sagalee. dhibba tokkoo fi jaha mormii argachuudhaan ture erga wiiliyaam ruutoo hin mallatteessu jedhanii booda daandiiwwan magaalaa naayiroobii tasgabbii akka argatanii beekamee jira gabaasamee jira hamma gabaasa keenya biraatti darbina. kun sagalee ameerikaati akka damee seera baastuu mootummaa yuunaayitid isteetsitti koongireesiin biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuutti itti gaafatamummaa qaba haa ta'u malee waggoottan dhiyoo kana darban keessatti seeronni mallatteessuudhaaf yookaan mallattoodhaaf gara pirezidaantiitti dhiyaatanu baay'ee xiqqachaa jiru ibsituun kana irratti qophaa'e kanattaan isinii dhiyaata waliin haa caqasu.
akka damee seera baastuu mootummaa yuunaayitid isteetsitti koongiresiin seera biyyattii yaada dhiyeessuudhaa fi raggaasisuudhaaf itti gaafatamummaa qaba haa ta'u malee waggoota dhiyoodhaa as seeronni mallattaa'uudhaaf gara deeskii pireezidaantitti dhaqan xiqqaachaa dhufaniiru koongiresiin yuunaayitid isteetsi dhibbaa fi kudha saddeettaffaan bara 2023 walga'ii isaa jalqabee oggaa keessatti wixinee seeraa 34 qofa raggaasise ansan duraatiin walitti hoolaallee koongiresiin. dhibbaaf saddeettaffaan wixinewwan dhibbaaf sagaltamii torba sagaltamii saddeettaffaan immoo wixinewwan dhibba lamaa fi digdamii tokko raggaasisan dubbiin kun an dhufee poolaaraayizeeshin yookanis gargar fageenya gareelee siyaasaa dabaluu qofaan odoo hin ta'in caasaa addaa qaamni koongiresii lamaan itti hojjetaniini yaadni manni maree seera baasu kun mana maree lama paarlaamaa biriteen irraa madde. manni maree bakka bu'oota uummataa uummata bakka bu'uudhaaf yaaddame manni maree loords jedhamu immoo qaama ogeeyyii seerotaa yaadamaan gamaagama dhiheessan ta'uudhaan ture hundeessitoonni ameerikaa moodeelii kana fudhatanii yaada addaa itti dabalanii ijaaran. biyyattiin akka koonfedereeshinii mootummaa abbaa biyyummaa qabanitti waan jalqabdeef kutaalee biyyaa walqixxee bakka bu'uudha fi kutaawwan baay'ina jiraattotaatiin caalan sagalee isaanii calaqqisiisuu hedduutti waldhibdeen uumameera yaadamni sun kutaawwan biyyattii tokko tokkoon akkaataa baay'ina uummataatiin mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti wal madaaluudhaan bakka bu'oota akka qabaatan seeneetii keessatti garuu. kutaawwan hunduu bakka bu'oota qixxee akka qabaatan godhee araara fide bakka bu'iinsi waliigalaa koongireesii tokko tokkoon kutaalee biyyattii filannoo pireezidaantii irratti sagalee isaaniitiif kennamuun murteessa kun immoo filattoota kutaalee xixiqqoo keessa irratti dhibba uume har'aan tanaa seeneetiin ameerikaa miseensota dhibba qaba kutaawwan biyyattii hundumtuu seenaataroota lama laman qabanii jechuudha. manni maree immoo bakka bu'oota dhibba afurii fi soddomii shan miseensi tokko kutaa biyyattii keessaa namoota gara kuma dhibba torbaa fi kuma jaatamaa qabu bakka bu'a manneen maree lamaan seera baasuu sagalees kennu garuu wixinee galii dhiyeessuu kan dhiyeessu mana maree qofa wixineen seeraa mana maree kun kan dhiyaatu yeroo afyaa'in mana mareetti koreetti ergama yoo ta'u wixineen seeraa seeneeti garuu seenaatarii kamiinuu waltajjiidhaaf dhiyaachuu danda'a. angoorraa kaasuudhaan walqabatee manneen maree lamaan gahee adda addaa qabu manni maree adeemsa kanaan jalqabu waggaa ta'u himannaa dhiyeessuudhaa fi dhiisuu irratti sagalee kenna sanbooda seeneetiin dhaddacha geggeessu sagalee kennuudhaan yakkamaa yookaan immoo bilisaa jedha jechuudha garaagarummaan barbaachisaan biraan fiilabaster waan jedhamu kunis sochii seenaatarii kamiyyuu. yeroo murteefneef falmii baasuudhaan sagalee shan keessaa harka sadii hoo qabaatetti ugguruu an danda'u waggoota dhiyoodhaasitti polaraayizeeshiniin dabalaa dhufuun isaa gareen xinnoon yookaan immoo maayinooritii seeran harka caalan ugguruuf waan kun dhiibbaa hamaa fidaa dhufeera kunis wixineen seeraa kamuu seeneetiidhaan raggaasisuudhaaf sagalee olaanaa jaatama barbaachisaa jechuudha. manni marichaa filannoo filabaster waan hin qabneef sagalee caalmaa salphaa qofa barbaada dhumarratti wixineen seeraa kamuu seera ta'uuf mallattaa'uuf mana mareetii fi seeneetiin raggaasifamuu qaba kunis keessumattuu manneen maree lamaan paartilee adda addaatiin an to'ataman yoo ta'e rakkisaadha waggoota kurnan darban keessa waldhabdeen paartii yeroo yeroon filabaster kaasuun yookaan immoo gola guutummaatti haquun. mana maree seera baastuu tokko deeggaruun seeneetiin haaromsuuf waamicha akka godhamu taasiseera garuu caasaan isaanii heera mootummaa keessatti waan galmaa'eef qaamni koongireesii lamaan gara fuulduraatti itti fufuu isaanii waan oolu miti.
qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka covid 19 hiv aids busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatinaa.
sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanumaan raawwataa qophii keenya irratti yaada qabdan viiyoo'ee afaan oromoo daakoom jedhaan ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookiin eegsii fi inistaagiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu tigisti gammee pirodiwusariin keenya nugusuu taamiree gulaalaan viidiyoo maat giraant ogeessitoonni teeknikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture bakkaadhu muradaa waan nu wajjiniin turtaniif galateeffachaa qophii keenya boriitti nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna nagaatti bula.